iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti mwese turi kumwe kuri ino saha niyo hiyana itanga ishaka muri studio gatanu i washington dc ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri ino saha no gusamaza ariko murazi yuko leta y'u Burundi si leta yo gusamazwa n'imanza bene izi iri ku kivi ni ugushaka kunaniza abantu bidafishe n'ishingiro ariko cyane cyane no gusamaza ariko murazi ko twebwe ntidusamazwa bitwa dusamazwa aho riba ryaraguye uyu ni maître nestor kayobera aburanira leta mu rubanza rwerekeye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi urwo rubanza ruburanishwa n'igisata cy'iyungirurizo muri sentare nkuru y'akarere ka afurika y'ubuseruko ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye ikaze mwese igisata cy'iyungururizo muri sentare nkuru y'akarere ka afurika y'ubuseruko cyaburanishije urubanza rwerekeye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi sentare ya mbere yari yaciye urubanza ivuga ko idafise ububasha bwo gusubiramwo ingingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro y'u Burundi yahaye uburenganzira perezida Petero Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu amashyirahamwe yigenga yo mu karere nayo yunguruje urubanza asaba ko iyo ngingo ya mbere yofutwa amatora yo muri bibiri na cumi na gatanu asubirwamwo ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru iyarusha ni urubanza rwashingishijwe mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imbere y'uko amatora aba mu burundi amashyirahamwe yigenga abicishije mu runani rw'amashyirahamwe yo mu karere ka afurika y'ubuseruko east african civil society organizations forum nibwo rwitwaye mu birego byabo bavuga ko ukwitoza k'umukuru w'igihugu petero nkurunziza kwahonyanze amategeko mu rubanza rwa mbere sentare yavuze ko atabubasha ifise bwo gusubiramo ingingo zafashwe n'amasentare y'imbere mu gihugu icyo nicyo cyatumye bunguruza urubanza nk'uko bivugwa na metre donald deya atwara urunani rw'abashingwamanza muri afurika union pan african des avoka aburanira bitwaye hizi sheria tatu hazimruhusu rais uh, Pierre Nkurunziza wa Burundi kugombea ayo mategeko atatu ntiyemerera umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza kwitoza ubwa gatatu hahonyanzwe ibwirizwa shingiro ry'u Burundi amasezerano y'Arusha hamwe n'amategeko agenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko ikindi nuko sentare jeje kubahiriza ibwirizwa shingiro yatewe ubwoba kugira ngo yemeze umukandida Petero Nkurunziza ivyo twarabyeretse sentare ya mbere ariko abacamanza ntibashatse gusoma amategeko uko ari mu ngingo yabo maze bavuga ko sentare atabubasha bifitiye twebwe tubona ko kwabaye ukwiteza utunyoni kuko ububasha barabufise mkataba wa jumuiya imewapa hiyo nguvu.
Ku ruhande rwa leta y'u Burundi, Maître Kayobera Nestor avuga ko imanza zaheze ibisigaye ari ugutesha umwanya leta.
twe twaze kubunguruje rero kubera kumbure intumbero yabo bari bafashe y'intambara intambara bazi ko atari amasasu gusa ni intambara yo mu gutungana urunago bategereza kugira ngo barubandanye gushika ruheze kumbure banezereze n'ababatumye no gusamaza ariko murazi yuko leta y'u Burundi si leta yo gusamazwa n'imanza bene izi iri ku kivi ni ugushaka kunaniza abantu bidafishe n'ishingiro ariko cyane cyane no gusamaza ariko murazi ko twebwe ntidusamazwa bitwa dusamazwa aho riba ryaraguye amashami yigenga yoyo yizeye ko sentare y'iyungururizo izosohora ingingo ivuga ko amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yahonyanze amategeko tunataka mahakama itamke kwamba tamko lililotolewa na mahakama ya kikatiba ya Burundi ambao ndio dushaka ko iyi sentare y'iyungururizo ivuga ko sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro mu Burundi yahonyanze amategeko y'igihugu hamwe n'ayagenga ibihugu vya yase mu kurekurira Petero Nkurunziza gusubira kwitoza sinzi ko bigishoboka ko ayo matora asubirwamwo ariko byofasha mu biganiro biriko biraba byo kugarukana amahoro mu Burundi naho bitagikunda ko avaho sentare vyandike ko Nkurunziza yahonyanze amategeko kufanyika na jina la Nkurunziza katika karatasi.
Leta y'u Burundi nayo yiteze gutsinda nka mbere.
Gutsindira murazi yuko si kamere y'iwacu, si kamere y'iwacu. Mwumvise ko twanasabye yuko amahera yose leta yakoresheje muri rubanza ko yashaka gatweka bajya abantu bitwaye basamaza leta bayitaje n'umwanya nta rubanza turatsindwa ngaha kuva tutabaye kubura muri iyi sena muri na cumi na rimwe ntitwotsindwa muri bibiri na cumi n'umunani kuko sina kamere y'iwacu murabizi ego urwo rubanza rwumvirijwe mu gisata c'iyungururizo muri sentare ya afurika y'ubuseruko mu gihe ku munsi wa kane w'indwi abarundi bazotangura kwiyandikisha bitegurira amatora yo kwemeza canke guhakana ihinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro hamwe n'amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri akurikirayo agiharirwa mu butungane ijwi ry'amerika ryabajije kayobera nimba urwo rubanza rutazobangamira ico gikorwa amatora mwabonye ko no mu bibiri na cumi na gatanu naho bitwaye yarabandanije hirya y'ejo tariki umunani eh, abantu batakwa kwiyandikisha uru rubanza rurabandanya hanyuma imigambi y'igihugu nayo myiza iraba iterambere ry'abanyagihugu nayo irabandanya nta nta na kimwe bizo- bizobuza umugambi urabandanya abitwaye bobo babona ko sentare ibishatse yokwigiza inyuma ico gikorwa mahakama ikitaka inaweza nibaza kusema- ko sentare ibishatse yovugisha ukuri nyamara sinzi ko izobikora ariko simvuze ko atabubasha bifitiye bwo kwigiza inyuma amatora mu gihugu icyo ari cyo cyose ca iyasi kusongeza uchaguzi katika nchi yote ya jumuiya ayo matora akirimwa impari n'imanza muri sentare n'amatora yashikanye umukuru w'igihugu petero nkurunziza mu kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku ntebe y'umukuru w'igihugu ku bice mirongo itandatu n'icenda ku ijana n'aho abatavuga rumwe nawe bayiyamirije pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika urakoze cyane Pierre Claver niyo nkuru uru rubanza rwashizwe mu mwiherero ntiharamenyekana aho iyo ngingo ya nyuma izosomerwa
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru hano ku iradiyo ijwi ry'amerika arabandanya abantu cumi indwi bo mu murwi w'igihugu ujejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha na batatu bo mu murwi wo kumenya ukuri no kunywanisha bahu- barahiye kuri uno wa kabiri icyo gikorwa cyabereye mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe imbere y'umukuru w'igihugu abashingamateka n'abakenguzamateka mugenzi wacu evariste nzikobanyanka arabidushikiriza Moi, Nzobukunda Alice, membre du Conseil pour l'unité nationale et la réconciliation, je jure de remplir fidèlement.
aho ni mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe aho kuri uno wa kabiri abagabo umunani n'abakenyezi babiri bo mu mirwi ibiri barahirira amabanga bagiye kurangura batatu nabo mu mugwi severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abo nabo ni ninziza clement noe na ngabo leonse bo mu bwoko bw'abatutsi hamwe na patiri pascal niyo nkuru wo mu bwoko bw'abahutu basubiriye umushingwamanza kigana hiridasi musenyeri ntawuturi bernard na patiri desire yamuremye batakiri mu mabanga urongoye umugwi severe yakira neza isubirizwa ry'abo bantu batatu batari bakiri muri uwo murwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi musenyeri jean louis nahimana avuga ko hari ibikorwa bitari ko bigenda neza none bigiye gutera bije imbere akunguko karahari cyane kuko eh, murumva ko twahora dukora turi umunani gusa tuba tumaze igihe kitari gitoyi turindiriye yuko eh, basubira kuzuza uyu mugwi Eh, uyu munsi eh, bikaba bikunze nogira nti rero tugiye koroherwa gatoyi mu bikorwa tujejwe kuko ibyo tuhora dukora turi umunani tugiye kubikora turi cumi n'umwe Eh, nogira nti kandi iyindi nyungu eh, nogira nti uyu mugwi ugiye kuronka no gushyira imbere ni uko muri aba bashasha baje eh, baje kutwunganira eh, no kugira ngo dusangire ibikorwa baje bazanye ubuhinga uwo arongoye umugwi severe agasaba abarundi b'umutima guhaguruka ntibabandanye bajuragizwa kugira baserure ukuri ku byabaye muri kahise k'uburundi Eh, nogira nti rero naho uyu mugwi eh, wagiyeho mu bihe bigoye eh, ntawo bideha eh, twese turabibona eh, ariko kuko nama ndabivuga mu bihe bigoye niho ubushinga ntaye buteza kubonekera niho abashinga ntaye n'abapfasoni b'umutima bateza guhaguruka kugira ngo barabe ingene botora inzira eh, yofasha igihugu kuva mu kaga kuko nogira nti aya magume duhitiyemwo ni inkurikizi y'ayo mabi ya kera uko kuri kutigeze kumenyekana ibyo rero bigatuma kenshi urwaruka n'abana ko baravuka bashobora kujuragizwa n'abashaka nogira nti ababisha banyengetewe n'umugira w'amacakubiri ugasanga rero bafatiye kubera ko atakuri guhari kugira ngo bajuragize urwaruka nosaba ko rero abarundi uko bimeze kose bumva ko babise umutima bakunda iki gihugu ko bohaguruka kugira ngo turabe ingene uko kuri koje ahabona ariko atari ukuri gutuma abantu bazura kaboze cyangwa basubira kubyura amashavu n'amashari ahubwo ukuri gukiza ukuri kubohora kugira ngo abarundi dushobore kwishira no kwizana tugendera muri uko kuri uruhande rw'umurwi ujejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha harahiye abantu indwi Guillaume Ruzoviyo Alice Nzomukunda Adolphe Rukenkanya Musenyeri Nzoyisaba Justin Bazonyica Alphonse Bigirimana Zeno na bizabishaka mediatrice umukuru w'uwo murwi ambasaderi Guillaume Ruzoviyo yashikirije bimwe mu byihutirwa umurwa rongoye ugiye gushira imbere ibikorwa tuzoshira imbere ni ibikorwa byo gufasha abarundi bose abari mu Burundi n'abari hanze ko boshobora kwiyumvamwo yuko ubumwe bwa twese ari igikorwa gihambaye tubwiriza kwitaho twese gushika dushike kuri ubwo bumwe turirimba mugabo tubushire mu ngiro butebe bube ubumwe koko mu ngiro butari ubwo kuvuga gusa butari ubwo kuririmba hanyuma ibyo nabyo bizotuma n'abari batiyumvamo ubwo bumwe bagiriranira ikigongo ababikeneye hanyuma tube mu Burundi bwa twese abo bagabo umunani n'abakenyezi babiri barahiye imbere y'umukuru w'igihugu abashinga amateka n'abakenguza amateka bamwe mu baserukira ibihugu byabo mu Burundi abagize leta y'u Burundi hamwe n'abaserukira amashengero n'amashirahamwe yigenga Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka handi naho ikibazo c'igwirirana ry'abantu ku isi na cane cane mu bihugu biri mu nzira y'amajambere ni ikibazo kibandanya kuvugwa cane mu gihe ibiharuro bishikirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu onu bibandanya kwerekana ko igitigiri c'abantu mu bihugu biri mu nzira y'amajambere kibandanya kwiyongera mu karere ka afurika ubukene n'ubushomeri bibandanya kubangamira bikomeye iterambere ico kibazo cifashe gute muri kino gihe mugenzi wacu fide niyongabo yaganiriye na baltazar niyonzima umuvugizi mu bushikiranganji bujejwe iterambere ry'amakomine mu burundi na zeno nicayenzi umuhinga umuhinga mpanuzwa jambo ku bibazo bijanye na politike ubutunzi n'iterambere mushinga ntaye zeno nicayenzi atangura avuga ku kungene abona ico kibazo c'igwirirana ry'abantu cifashe
ico kibazo ni ikibazo kigoye gifatiye kure gifise imizi ya kure kandi ntigifise inyishu imwe gusa ni ukuraba inyishu totorera icyo kibazo cyo kugwirana kw'abantu icyo yobyara yofasha iyo nyishu twotora yofasha guteza imbere uburundi na afurika mbega ibihugu vya afurika bizahajwe n'ubukene kubera abana benshi kubera havuka abana benshi muri afurika mbega uburundi ubu ari ubwa nyuma ku isi mu iterambere ni ukubera abana b'abarundi bavuka ari benshi ni ukubera ababyeyi abakenyezi bibaruka abana benshi ha aho rero ikibazo naho kiri jewe ndabye ikibazo ni uko tukibona kubyara abana benshi yego niko ni ikibazo kandi icyo kibazo gifatiye ku ndero icyo kibazo gifatiye ku buryo ababyeyi bafise icyo kibazo gifatiye ku buryo igihugu gitekanijwe uko icyo gituma uburundi ari ubwa nyuma mu iterambere byoba biva ku bana benshi b'abarundi bavuka mbega nta bihugu byo muri afurika bitera imbere kurusha uburundi kandi bifise igwirirana ringana n'iry'i burundi njyewe naho mpagaze nicyo kibazo cyanjye nicyo ngerageza kwishyura gira amahoro murakoze namwe mushinga ntahe baltazar niyo nzima ikibazo nk'icyo mukibona gute kigurirana ry'abantu hamwe n'ibyerekeye iterambere akarere ka afurika koba kadatera imbere kubera igurirana rikomeye ry'abantu canke n'igurirana rikomeye ry'abantu yoba rituma akarere ka afurika kadatera imbere ku bwanyu murakoze cyane ku bwacu twebwe tubona ibijyanye n'igurirana ry'abantu hamwe n'iterambere icyo dushobora kubivuga ko kuri ubu mugabane wa afurika ahaniniya burya igwirirana siryo ritera hataba iterambere ahubwo ni intunganyo ingene ibijyanye no gutunganya iterambere mu bihugu bikorwa aho niho hari ikibazo nayo igwirirana umwana ashaka muzorabe hariho n'ibindi bihugu usanga aho ahubwo ubwinshi bw'abantu aribwo bushobora gutuma ahubwo n'ibyo bihugu bishobora gishobora kuba kimwe mu bituma ibihugu bitera imbere rero ikibazo nyamukuru twibaza yuko aho kiri ni mbega ibijyanye n'iterambere mu bihugu bitekanijwe gute hanyuma ibyo byigwirana n'ibyo nabyo birafise icyo bishobora guhindura ku neza cyangwa ku nabi icyo bita influence positive negative nibyo ibyo mugabo byose bivana n'ingene ibihugu biba bitunganije murakoze umushinga ntaheze none icyahinzi mwaragize ubushakashatsi ku byerekeye icyo kibazo mukorera ishyirahamwe pnud ni ikihe mwashyitse ko mwabonye cokogwa
yemwe jewe ndiyumvira ko nahuje n'uwo mushinga ntahe turiko turaganira muri iyi radiyo ikibazo cy'umuvuduko w'urwaruka mu burundi niko ni kirekire niko ni ikibazo gikomeye ariko bikava ukuntu abo bana aho bavukira mbega bavukira mu gihugu gitunganijwe neza mbega bavukira mu miryango ifise intumbero mbega bazoronka aho biga mbega bazoronka aho bavurwa mbega bazoronka icyo bakora bahejeje amashuri maze iki igihugu gishobora kwishura ibyo bibazo by'ejo nzoronka indero nzoronka ahomba nzoronka icyo nkora nzoronka umwimbu nkura mu byo nkora nitunganye ntanga umusaruro mp'abana banjye cyangwa jewe mvukiye mu gihugu kidatunganijwe neza naho niho hari ikibazo njyewe nishyuye muri icyo kigwa nagize navuze nti umwana avutse arashobora kubitunga cyangwa akaba ikibazo mu gihe ababyeyi ari ba ntaho ndi ntaho ndaye bagashikira abo bana bagashikira ahantu hatari hadatunganijwe mu gihugu mu kibano mu ntara uwo mwana aba umwe baba babiri baba batatu bazoba bakene nk'uko uburundi buri ubu hari ibihugu niho nahereye kandi narabivuze icyo gihe hari ibihugu bifise umuvuduko w'abana bongerekana mu bihugu byabo nk'uyu w'i Burundi ariko batera imbere inshuro hafi zibiri cyangwa zitatu ugereranije n'uburundi abo bagatera imbere uburundi bugatera inyuma ntibiva rero kuri uwo muvuduko w'abantu baba mu burundi bavuka mu burundi biva ku muvuduko w'ubukene buterwa n'ibindi bibazo bihagaze ku ntwaro y'igihugu ikintu bakirabe bagitororokanye ibyo rero makoro yavuze ngira ngo nabo nyine araraba umuvuduko wo kugurirana muri afurika si wo wari ikibazo umuvuduko yoba inyishu mu gihe abategetsi bo muri afurika bo kwikubita agasi bakikosora bagatunganya itunga ry'igihugu ry'ibihugu byabo itunga rya afurika bakaritunganya neza bakarikoresha neza itunga ubushobozi uburyo ibikoresho biri muri afurika ariko intwaro ziri muri afurika naho boreka kubyara ababyeyi bati turaretse kubyara abo babyeyi bo kwicwa n'inzara n'ubundi kuko reka tubandanye tuje ku mirongo ya telefone dufise christophe christophe uratumva ego cyane ndabateze yombi watubwira irindi zina naho uhamagaye uri n'ikibazo cyangwa intererano nitwa niyongeko christophe nkaba ndi mu ntara ya rumonge umusozi bita mugara zone gatete mufise ikibazo cyangwa intererano
nagomba guterera kimwe nagomba kuvuga cyane cyane irigwirirana duhaye tuvuga ntitureke kuvuga ngo intwaro kuko intwaro irashobora kuba ifise viziyo nziza ku bene gihugu ariko ugasanga bene gihugu muri mu bari opozisiyo ugasanga ntiteye ikibazo kuko nibaza ko ikibazo kiri mu burundi ntabwo ari intwaro opozisiyo y'intwaro nicyo kibazo kuko ibi byose byavuye kuri opozisiyo rero igwirirana ry'abantu naryo riza naryo ritera isibe kubera iki mu gihe abantu bamaze kwiga ari benshi ni ukuvuga ubuzima buba buke bumaze kuba buke ni ukuvuga abenegihugu abo bize abamwe ababura ibyo bakora rero ugaca usanga cya gihugu ntikironse ukuntu gishobora kugira gufasha abo bahejije amashuri rero igituma avuga nti impande avuga cy'uko opozisiyo nayo ari ikibazo cyaje gisongera isi dufise kandi leon leon uratwumva cyane muranyumva namwe watubwirira izi zina nawe uhamagaye uri je nitwa leo kargo niyo ndabahamagaye ndi mu ntara ya makamba muri komine ya kayogoro niho ndabahamagaye nako ufise ikibazo canke icyumviro uterera ego ntangure nshimire kwa kino kiganiro nongere nshimire n'uwo mutumire mwatumiye ni ukuri ari ijambo rikomeye avuze na jewe nciye numva nezerewe cyane aravuze yuko nabo mu burundi twogira ngira ngo icyo nokwita ubusa bw'abantu bavuka ku munsi tutazokwigera tubona yuko hari iterambere twe dushyitse ko kuko byose biva mu mikorere cyane ukuntu amaleta yacu agenda yitwara icyo kintu ugenda kimushyigikiye cyane hanyuma nkasanga uwo kebura cyane uwo christophe yarahejeje kuvuga avuga yuko opozisiyo yoba ifisemo uruhara opozisiyo nta ruhara na ruto ifise n'ibi bintu by'ubushomeri kuko opozisiyo nta butegetsi ifise ubwo wowe ufise ubutegetsi bafise purenduru warafise icyo nokwita ikintu icyo ari cyo cyose wokora kugira ngo ubushomeri buhere ariko icyo mbona n'ubujye ngo masemerera ugwaruka twe twapfuye kubona tugasaba leta y'uko mu burundi tutari dukwiye kugira iki kibazo cy'ubushomeri nawe tugomba tukiga turi injyo n'injyojyo ubuzi burahari ikintu gicishega mu burundi ni iki akamwana wa mama nkunzi imigambwe n'ibindi ntibakiraba ko umuntu ashoboye iki n'iki n'iki mbe ni kubera iki muri leta ubu mu gutanga akazi batagomba gushyiraho ijya sisiteme y'uko ubasi two tuma umuntu akora ikibazo kugira ngo umuntu ashobore gushikira ako kazi mugabo uzosanga baza bavuga ngo ujya ari mu mugambwe ngo aradushyigikiye ngo cyane ngo ava mu muryango n'uno turasaba leta y'uko ibintu ibanza ikahagarika hakaboneka gutanga akazi bibe mu muco n'ahandi ho irigurirana ry'abantu ntacyo ryari ritwaye kuko ni mu bushinwa bagwiriye kuva twavuga kurusha ibindi bihugu ahubwo niho hacaba kugira igihugu gitera imbere urakoze turagushimiye tugaruke ku batumire bacu umushinga nawe bataza niyo nzima ku byerekeye ubushikiranganje bwanyu bujejwe iterambere ku rwego rw'amakomine n'ikihe muri ko murakora kugira ngo ibyo bibazo haba ariko barahamagara ariko baravuga bitoregwe inyishu murakoze cyane iki kibazo kijyanye n'izigwirana ry'abantu ni ikibazo si cy'uno munsi kiramaze igihe muri iyi myaka ya nyuma rero icyo kibazo ni umwitwarariko ukomeye mwana ashaka ku nzego zose z'igihugu hanyuma murabajije muti mbega mu bijyanye n'ubushyikirangange muvugira ubushyikirangange bw'iterambere ry'amakomine mbega icyo kibazo mwoba mukibona gute mukora iki kugira ngo iterambere rishyikire koko abenegihugu hariya mu makomine nabamenyesha yuko kimwe mu nyishu zishoboka kugira ngo ibi inye by'intwaro nziza no gutunganya iterambere mu benegihugu bishoboke ni umugambi wa mbere witwa wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu bimwe bita decentralisation mu rurimi rw'igifaransa kubashyikiriza ubutegetsi hamwe n'iterambere hariya mu makomine iwabo rero musanzwe muzi yuko hano mu gihugu cyacu uwo mugambi watanguye gushyirwa mu ngiro kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ubu unye murumva ko haheze imyaka irenga cumi n'ibiri dutanguye uwo mugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu hariya aho tuvuga duti ibi byahora bikorerwa hejuru ku nzego za leta mu bushikiranganje butandukanye ntibigende bikorerwe hariya mu makomine kugira ngo amakomine koko bajya begereye abenegihugu aba aribo babona bati mbega ibintu by'ibanze bikenewe kugira ngo iterambere twifuza koko rishikire umunyagihugu byo bibihe ni muri iyo ntumbero rero ubu unye bamenyesha yuko hamaze guterwa intambwe nyinshi kuva icyo gihe cy'ibihumbi bibiri na gatanu nababwiye ni ukuvuga ubu unye amakomine murazi yuko hariho uburyo asanzwe ahabwa na leta hari miliyoni amajana atanu zama zitangwa buri mwaka kuri buri komine kugira ngo itunganye imigambi yayo y'iterambere iyo murumva ko ari intango kandi n'isemo nziza cyane hanyuma hariko harajyaho amategeko azoha koko ububasha amakomine bwo kwitunganiriza ibijyanye n'ubuzima bw'abenegihugu mu makomine hanyuma ikindi kintu gikomeye ngaha twavuga hariho umugambi wafashwe ariko ubu ubu twarashyitse ku kiringo cy'uko tuvuga duti inyubako rusange ziri ko zirakwira nka hose mu gihugu reka turabe yuko ajya amahera ahabwa amakomine kuri buri mwaka yojya mu bijyanye n'ibikorwa bibyaza bibyara amafaranga ni ukuvuga bimwe bita turavo generateur de revenu les activités cyangwa projet generateur de revenu ni muri iyo ntumbero rero turi ko turagerageza yuko amakomine agerageza gusabikanya ariya mafaranga yose ahabwa ava hejuru kugira ngo ayasabikanye abenegihugu nabo tukaba tukabahamagarira kujya mu makoperative ubu hariho murazi ko hariho umugambi w'ibigwati ibyo byose ni utwigoro dukomeye twa leta biciye mu bushikiranganji bw'iterambere ry'amakomine ariko turakorwa kugira ngo iterambere nyakuri rishikire abenegihugu aho baherereye murakoze tuze ku mushinga ntaheze none icyenzi akarere ka afurika ni akarere kavugwa ko hafi ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana by'ababa muri ako karere bafite munsi y'imyaka mirongo ibiri n'itanu mwariko muravuga ikibazo cy'igurirana ry'abantu ko gishobora kuba ingirakamaro mu gihe amaleta y'ibihugu abo bantu barimwo abyifashemo neza akabaronsa ubuzi akabaha uburyo bwo kwiteza imbere ku byerekeye ukubona ko afurika ari akarere karimwo abakiri bato benshi ariko kakaguma ariko karere karangwa n'ubukene kurusha mu bindi bice byo ku isi nikiye mubona cokorwa mwebwe
ni uko icokorwa kandi cyihuta kandi kitakozwe ibihugu bya afurika ntaho bizokwigeza n'abanyafurika bazoba bakiriho bazoca batekera bashire akarabirabi ku mutwe bagende kwicarana n'abanyaburaya hariya iburaya ibi biri ko biraba kandi ntawe uzobakira bazoza bararunguye kubera ubukene bwoshya nabi rimwe rimwe si iminsi yose mbwa bwoshya nabi none abanyafurika bogira gute kugira ngo abana bavutse baronke indero bavurwa hanyuma iyo ndero ivemo ayo magara meza n'indero nziza ivemo abakenyezi n'abagabo bikwiye kandi bikwije kandi bakwije afurika ni uko abategetsi bo muri afurika bohindura itunga riri muri afurika ibikoresho biriya muri ubutaka amashyamba amazi umuco uva mu ijuru tukawukoresha twebwe nyine kugira ngo duteze imbere abana bacu abategetsi bo muri afurika ubu ntibariko bararondera iterambere ry'abo barongoye bariko baraha abanyamahanga bariko barabagabira amatongo yose yose meza meza yo muri afurika bariko barabagabira ubutare ubutare bariko barabagabira batiryana cyane ibyo byose hanyuma muze kumenya hariya n'ayo bamuhaye ayo madorari bamuhaye agaca yajyana iburaya ntanayagumiza iwabo mu gihugu cyiwe akayajyana akayatahiriza mu bindi bihugu byamaze gutera imbere abategetsi b'abanyafurika bagateza imbere abamaze gutera imbere nabo rero abo babonye uwo muntu ariko arabateza imbere kandi ari mukene igihugu cyiwe ari gikene gikene mbere mu bya nyuma bagaca bagira bati e abo bantu bo muri afurika nibo beza reka tubashigikire bagashigikira abantu abategetsi bo muri afurika bariko baronona intumbero nziza y'umutegetsi isi uwitegekera umutegetsi n'utegekera ineza y'igihugu rakoze mugenzi wacu fidel antoine fidel niyongabo kuri icyo kiganiro yateramije aho ni naho duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha yandi makuru n'ibiganiro kuri site yacu ya interinete wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu kome muri studio gatanu mwari kumwe na oriyani itanga ishaka ndashimiye fasiligebeyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije ndabashimiye mwese